turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu umwungere wa eklezia katolika papa francisco agiye kumara ukwezi kose ari mu bitaro i roma si ubwa mbere yinjiye ivyo bitaro ariko ino nshuro niyo ya mbere amazeyo umwanya muremure gukikwa n'amagara kwiwe vyotuma none atanga imihoho nk'uko benshi bavyibaza kubera ko rero arwaye ntabwo byahita bivuga ko dufashe umwanzuro ko agiye kwegura ubuzima bwe ni ubwa yezu kirisito tubuhe mu biganza by'imana amukize nicyo twifuza nawe icyo kwegura rero cyo ntakiravugwa agihari uyu ni patiri marcel uwineza umujesuite atwara kaminuza ya hekima iri nairobi muri kenya umuryango w'abajesuite patiri uwineza yegukira ni nawo papa francisco arimwo muri ano makuru araza kutubwira ivy'amuziko ishamwe mpuzamakungu onu ritabariza impunzi z'abakongomani barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitatu bahungiye mu burundi rivuga ko babayeho nabi hari abarara mu mirima muce bitoke perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagabishije gufatira ibihano bishasha uburusiya amerika yahagaritse imfashanyo zose zo ku rwego rw'igihugu yaha afurika y'epfo hido n'ido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye n'ihandi hato musangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwo kumviriza ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yagabishije gufatira ibihano bishasha uburusiya ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo ivyo bihano birimwo ivyerekeye igisata c'amabanki president Trump ariko agabisha gufata ivyo bihano kubera uburusiya bubandanya gukora ibitero vy'amabombe muri Ukraine nigabisha rikomeye mu gihe president Trump ariko arondera guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'uburusiya kugabisha gufatira ibihano bishasha uburusiya kubaye inyuma y'indwi zitari nke president Trump ashikiriza amajambo yarafise intumbero yo gusubira kugirana imigenderanire myiza n'uburusiya na president w'ico gihugu Vladimir Putin Perezida Trump yari yanatangaje ko yari yiteguriye gukuraho ibihano Amerika yafatiye Uburusiya. Perezida Trump yatangaje ko afatiye ku vy'uko Uburusiya buriko bukora ibitero bikomeye muri Ukraine muri iki gihe ariko yiyumvira gufatira Uburusiya ibihano bikomeye cyane mu gisata c'amabanki n'amatagisi akomeye gushika amasezerano yo guhagarika ingwano n'amasezerano ya nyuma y'amahoro apfunditswe. Yabishikirije mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social. Yatangaje ko Ukraine n'Uburusiya bitegerezwa guhura mu biganiro mu minsi ya vuba
fidel niyongabo urakoze tukivuga ku vy'uburusiya na ukraine president wa ukraine mu kwezi kuza azogendera afurika y'epfo mu rugendo rwafashwe nka kamwe mu twigoro two kuvugana na president w'uburusiya afurika y'epfo ifitanye imigenderanire myiza cane n'uburusiya ivy'urugendo rwa president wa ukraine muri afurika y'epfo n'ubu turabibaza fidel niyongabo Perezida Zelensky azogirana ibiganiro na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku itariki 10 y'ukwezi kwa kane. Ni mu gihe Zelensky ariko agerageza kurondera gushigikirwa n'amakungu kurushiriza ni nyuma y'uko leta ya Amerika ihagaritse imfashanyo zose za gisirikare zigenewe igihugu ciwe. Umuvugizi wa Perezida wa Afurika y'Epfo Vincent Mangwenya yatangaje ko urugendo rwa Perezida Zelensky ruri mu twigoro tubandanya twa Perezida Cyril Ramaphosa two kuvugana na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Perezida Zelensky ku mugambi uzotuma amahoro aboneka hagati y'ibihugu vyombi. Afrika y'Epfo iriko irondera kubonwa nk'igihugu kitagiraho cegamiye kubijanye n'ingwano muri Ukraine yamara ifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya vyombi biri mwishirahamwe BRICS by'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe n'Ubushinwa Ubuhindi Brazil n'ibindi biriko bigerageza guhangana n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu vyerekeye ubutunzi
ijwi rya amerika amakuru hirya nino ku isi turabandaniriza muri nigeria inyuma y'umwaka wose abarwayi b'imibembe muri ico gihugu bari bamaze bataronswa imiti ibakingira ubumuga ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rigiye kuyibarungikira ejo ni mukankusi arabitubwira igihugu gituwe kurusha ibindi muri afurika nigeria iratangaza ko abantu barenga igihumbi barwara ibibembe buri mwaka ni indwara iterwa na bagiteri kandi mu bice by'umubiri yibasira harimo uruhu imitsi n'amaso iyi ndwara iravurwa igakira hifashishijwe urukomatanye rw'imiti ariko itavuwe igenda ikara kandi itera ubumuga butandukanye harimo n'ubuhumyi no gukagatira kw'ibice bimwe by'umubiri abarwayi bayo kandi bahura n'ibibazo by'ihezwa ariko nigeria yabuze imiti ikomatanyije yo kuvura indwara y'ibibembe mu ntangiriro z'umwaka bibiri makumyabiri na kane biturutse mu kuzarira mu buryo imiti n'ibikoresho binyuramo ndetse n'amabwiriza mashya ajyana n'amategeko yo gupima imiti itumizwa mu mahanga aho ibyifashishwa mu kuyikora biva mu buhinde ugutinda kw'imiti byatumye abanyanigeriya benshi bahazaharira cyane uru rukaba ari rumwe mu rugero rw'ukuntu urwego rw'ubuvuzi rufite ibibazo ku isi ku buryo byatumye imiti ishira mu bubiko bw'ibihugu harimo ubuhinde brezil na indonesia muri iyi myaka ishize nk'uko umukozi wa onu utanga amakuru yihariye ku ndwara y'ibibembe yabitangarije ibinyamakuru umuvugizi wa oms yatangaje ko nigeria yabuze imiti y'indwara y'ibibembe kandi ko urwego rushinzwe ubuzima rwa onu rutegura iyoherezwa ry'imiti rwasabye uruhushya rw'igihe gito ku bijyanye n'ingamba nshya zo gupima iyi ndwara mu kwezi kwa mbere urwo ruhushya rwaratanzwe mu butumwa yatanze kuri email umuvugizi wa oms yagize ati kohereza imiti y'ibibembe yaturutse mu buhinde byemejwe ko bizakorwa tariki umunani y'uku kwezi kwa gatatu aho izagera muri nigeria ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa gatatu oms yerekana ko nigeria ari kimwe mu bihugu cumi na bibiri bitanga raporo bigaragaza ko abantu hagati y'igihumbi n'ibihumbi icumi ku mwaka barwaye ibibembe nyuma ya brezil ubuhinde na indoneziya
murakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi hamwe na fidel nyongabo baduteguriye amakuru y'ijya nino ku isi ayo muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu aderesi ya yutube yacu instagram na facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika igice cacu ca kabiri cano makuru ni mu gisata c'impunzi tubwihera ko ishamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abanyagihugu ba kongo bahungiye mu burundi bageze ku bihumbi mirongo itandatu na bitatu onu ivuga ko mu myaka mirongo ibiri iheze kuri ino ncuro ariho hahunze abantu benshi iryo shirahamwe ritabariza abahungiye mu burundi rikavuga ko babayeho nabi aho barundaniye muri stade iri muri komune ya rugombo y'intara ya cibitoke hari n'abarara mu mirima yegereye iyo stade nk'uko onu ibandanya kubivuga inkuru turaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi abantu barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu bateshejwe ibyabo bahungiye muri sitade ipakiye ya rugombo ni mu birometero bike uvuye ku mupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo za kongo n'umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu barwanira umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu karere ka afurika y'uburasirazuba ihembe rya afurika na afurika y'ibiyaga bigari fef kasina yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ati ibintu bimeze nabi rwose ibintu birakaze cyane uyu muyobozi yakomeje agira ati sitade mu by'ukuri aho bukera iraturika uko bigaragara kandi nta handi hantu hahari ho gucumbika biravugwa ko nta suku ihari ihagije imbere muri sitade ahabarirwa imisarane cumi n'itanu gusa ku bana ibihumbi mirongo imiryango myinshi byabaye ngombwa ko ijya kuba ku gasozi mu mirima iri hafi ya sitade nk'uko onu ibivuga umuyobozi kasina yagize ati imibare ikomeza gutumbagira ni ugusiganwa n'igihe no kugerageza kurokora ubuzima yongeyeho kandi ko ibikenewe bigenda biruta inkunga zitangwa onu ivuga ko izi mpunzi zirimo umubare munini w'abana batandukanye n'imiryango yabo ku itariki ya makumyabiri n'imwe ukwezi kwa kabiri ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ryabwiye abanyamakuru i geneve mu busuwisi ko onu ishaka kuvana abantu muri stade ariko ko hari imbogamizi z'ibikoresho bivuze ko bitwara amasaha atandatu kugera ku munani kugira ngo bimure abantu benshi bajye ahateganyirijwe impunzi i Musenyi mu majyepfo y'u Burundi aho hantu hashobora kwakira abantu ibihumbi icumi ubu haruzuye ku rugero rwa mirongo itandatu ku ijana nk'uko hcr bitangaza uyu muryango wasabye ibihugu gutanga umusanzu w'ubutabazi bwihutirwa wa miliyoni mirongo ine n'ibihumbi magana ane by'amadolari yo gufasha impunzi zibarirwa mu bihumbi magana abiri mirongo itanu n'umunani ziri mu burundi tanzania no muri zambia hejuru ntitukivuga ku vya kongo muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru bamwe mu banyagihugu basubiye mu vyabo bavuye mu nkambi zugawe bavuga ko bugarijwe n'ibibazo byo gusubira mu buzima bari bas- bari basanzwemo imbere yo guhunga umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yagendeye centre ya Mushaki avugana n'abahaba kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya masisi centre ya mushaki ni imwe mu zakozweho n'intambara kuva aho m makumyabiri na gatatu yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari by'umwihariko kuri iyi centre ya mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga m makumyabiri na gatatu n'imitwe ya wazalendo ndetse na fardc kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri makumyabiri na kane ibi byaterwaga n'uko mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uva gomuja rubaya na masisi centre undi ugakomera kohereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko ushobora gusanga mirongo icyenda ku ijana by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukihagera niko twasanze bimeze. ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata foromaje n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa n'ubwo atari cyane nka mbere aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radiyo cyangwa kumufata videwo ubona ko buri wese abitinya madamu ikizanye gertrude ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'enye wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda yari yarahungiye bulengo mu mujyi wa goma twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntabwo byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye byashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru y'uko hura ubukene bumeze nabi naho twavuye twavuye muri goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima nabwo dusanga ibintu bikomeye tukirizi imeze nabi uyu mugore wahisemo gucuruza indagara akabikorera hano i mushaki kubera kuba ataramenyera avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa goma n'abo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka amabanki wenda agafungure ntihabaho sirikirasiyo y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza n'ubu wenda n'ubucuruzi bwacu bukagira bukagira inyungu noho ndi ndi gucuruza indagara amatomate ariko haba igihe ntashye ntabwo nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta adahari abantu bose muri mushaki nta makuta ahari mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa goma hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse urugero ni madamu emerance gasana nawe wari warahungiye rusayo muri teritwari ya nyiragongo yabanje kutubwira uko yakiriwe nubwo kuri we ubuzima butoroshye
tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya twari twarasize duhinze n'umurima w'ibirayi dusanga barawusaruye tubashe kuba baza baratubwira natwe ngo ntitwamenya ababisaruye kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera abo twasizeyo hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho iwacu mushaki ari turi kumenyera buhoro buhoro ubuzima tuni gake gake tuzi ko natwe bizagira igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta dore ngo umuntu afite nk'abana batanu ari kubura ikuntu yabahahira bitewe n'uko amakuta yabuze namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'ijwi ry'amerika ni uko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage umuhanda uva sake ugera mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika i mushaki muri teritwari ya masisi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ntango zano makuru nari nababwiye ko umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yinjiye mu ndwi iwe ya kane ari mu bitaro arwaye indwara y'umusonga iterwa n'ubwandu bwonona ibihimba byakira impwemu zimwe mu ngaruka z'iyo ndwara zirimo gukorora kuribwa umubiri wose kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza ku nshuro ya mbere yasohoye ubutumwa bwo gushimira ababandanya kumusabira yavuze mu rurimi kavukire rwiwe rw'ikiesipanyol
agradezco de todo corazón ndabashimiye mbikuye ku mutima ku bw'amasengesho yanyu ku buzima bwanjye aho ndi hano ndabakurikira imana ibaha umugisha kandi bikira mariya abarinde murakoze cyane
y te la dice uy gracias
murumva rero yuko ijwi rya papa francisco ryarimwo udutege duke cyane vatikano yavuze ko papa ataroroherwa abandanya guhema yifashishije ivyuma n'umwuka wo mu bitaro oxygen mu gifaransa mu kiganiro nagiranye na patiri marcel uwineza umujesuite atwara kaminuza ya hekima iri nairobi muri kenya namubajije niba hari icizere c'uko papa azotora kamitende vuba indwara afite ni indwara iremereye ariko ni indwara ashobora no gukira ariko nubwo tubizi umuntu ajya kwa muganga abaganga bagakora uko bashoboye iyo bidashobotse nyagasani niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu ariko kugeza n'ubu nta kintu baravuga ko papa yaba ari mu nzira arimo kwitaba imana ibyo bibaye tuzababara nkatwe twese tumukunda ariko tubyakira nk'ugushaka kw'imana noneho mu cyifuzo cyacu ni uko twifuza ko akira akagaruka agakomeza kuyobora intama z'imana uriko uramuraba muri ino myaka amaze kuba upapa bwiwe ibihugu yagiye aragendera cyane ni ibihugu tutakunze kumva ni ibihugu bito bito hariho za papuwazi hariho za albani ni kubera ko akunda gukora ingendo mu bihugu bita- bita- bitari hejuru rwose Ah, murakoze cyane ni ikibazo cyiza Ah, mbere na mbere twibuke ko papa francisco ari umuyesuwiti by'umwihariko umwe mu baranga abayesuwiti ni ubwo bakunda kwiyegereza babandi batereranywe byagagiye bigaragara rero kuri papa francisco ni uko ingendo ze nyinshi yakoze zerekana icyerekezo yifuza ko kiliziya yafata zimwe muri izo ngendo zagiye zigaragaza ko kimwe mu byo yari ashyize imbere ari ugushaka amahoro ndetse n'ubumwe ibyo rero twarabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo yasuraga ah, middle east yifuza amahoro hagati ya israheli n'abapalestinien hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibuka ko yagiye gusura cuba nabwo akerekana ko icyo yifuza ari uko habaho ibiganiro hagati ya cuba na n'igihugu cya amerika bakifuza ko ndetse banagarura umubano hanyuma uribuka mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yagiye gusura bangladesh na miyama aho naho ni ahantu dusanga abantu benshi bagiye bashyirwa ku ruhande cyane cyane u- ashaka uburyo twakwerekana ubumwe bugomba kuba hagati no, no, no kubaha abayisilamu bo mu- muri etini ya rohinya nabo bagiye ba bakandamizwa uribuka ko yagiye abu dhabi mu bihumbi na cumi n'icyenda ashaka uburyo habaho amahoro ndetse no kubahana hagati y'abakirisitu n'abayisilamu Eh, uribuka ko ya- yasuye sudani y'amajyepfo agasura mozambique agasura madagascar agasura mauritius ibyo nabyo ni ibintu byerekana ko ntabwo ajya ahantu gusa ah, mu bazungu yaje ndetse n'iwacu muri afurika kenshi akifuza ko adasura gusa ahantu heza asura n'abakene ajya mu bitaro akajya kuri ba bandi ba- bakandamijwe ba bandi bashyizwe ku ruhande mu myaka cumi iheze ah, ikintu cagiye kiramwe- kiramuboneka ko yaragenye abakardinale benshi bava mu bihugu bitandukanye bimwe na bimwe bitari bwarabonekemwo umukardinale aha turavuga nko mu rwanda barasa umukardinale ntariho abavuga ngo ubwo papa ntiyabikoze ategura umusubirizi asa nawe ava muri biriya bihugu rwanda argentine ahandi hatandukanye ahantu tutari tumenyereye umupapa
urakoze cyane Ah, nagusubiza mpereye kuri ah, ku ngingo zitandukanye kiriteri uko mbona ah, ibyagiye bi- biyobora impamvu yagiye ihitamo aba- abakaridinari batandukanye tunashimira imana kandi ko ya- no mu rwanda yaduhaye karidinari ni ibintu twishimira Ah, abakaridinari wacu dukunda antoine kampani ariko impamvu se yaba yarahisemo abakardinari bava mu bihugu bitandukanye ni izihe mbere na mbere mu guhitamo hazamo impamvu zitandukanye ariko ibyagiye biranga izo mpamvu ni uko yagiye ahitamo abakardinari cyangwa abasenyeri begereye abakirisitu cyane icyo cyagiye kigaragara hanyuma abasenyeri bafite atitide inkirizive gushaka uburyo bahuza abantu mu buryo butandukanye hanyuma noneho no gushaka uburyo kiliziya koko iba kiliziya gaturika ikagira repuresentasiyo y'ahantu hatandukanye uko kera wabonaga ari kiliziya y'amajyaruguru n'abanyamerika mu bindi bihugu bito bito ugasanga ntabwo bafite abakaridinari rero tubona ko yashaka abakaridinari bo muri afurika bo muri aziya muri amerika y'epfo ibyo rero bikerekana ko ari kiliziya y'umubiri wose aho amajwi yose y'imigabane y'isi ashobora kumvwa ndetse n'imico yose yo mu isi igashobora kumvwa
harakoze rero patiri marcel uwineza w'umuryango w'abajesuite umuryango w'abajesuite ni nawo papa francisco akomokamwo ikiganiro cyose nagiranye na patiri uwineza atwara univerisite kima y'i nairobi muri kenya mushobora kubisanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu muja ahanditse muri isanga mugisanga kuri muri isanga yuno wa gatanu aka kazi kimurakamenyereye iyo mukumvise tuba tugeze ku makuru avugwa muri leta zunze ubumwe za amerika no hanze hanze donald trump perezida wa amerika uno munsi yatangaje ko amerika ihagaritse imfashanyo zose zo ku rwego rw'igihugu yaha afurika y'epfo mu butumwa yashize ku rubuga rwiwe kuri uno wa gatanu perezida trump yavuze ko abarimyi n'aborozi bose bo muri afurika y'epfo bashaka guhunga icyo gihugu ku mpamvu z'umutekano bemerewe kuza muri amerika kandi ko kurunga ubwenegihugu kuri bo bizoca byihutishwa cyane imfashanyo amerika yahaye afurika y'epfo mu mwaka uheze yari miliyoni amajana atatu na mirongo ibiri na zitatu n'ibihumbi amajana ane madolari ya amerika iyo ngingo ivuze iki none kuri afurika y'epfo mugenzi wacu fidel niyo ngabo aka kabazo kari mutwe yabajije jean butoke umurundi akurikirana ivyerekeye politiki ari mu gihugu ca afurika y'epfo ingingo bayakiye nabi cyane bayakiye nabi cyane kuko urabona amerika imfashanyo yatanga kuri afurika y'epfo niyo mfashanyo yafasha cyane cyane banayikora nk'abantu bagenda mu bitaro bya leta cyangwa abantu babayeho mu kuronswa imfashanyo sosiyale zituma babaho arizo bita ngaha ubwo rero ariko ku bantu bari basanzwe bifise ntibakoze ko cyane kuko n'ubundi basanzwe bafise amahera bakoresha za mituweli za purive ivyo rero bituma bobo ntibabona yuko ari ikintu gihambaye cyane ariko ku bantu bato bato baramaze kubibona kuko nk'ubu kuva aho bayifata iyo ngingo amakirinike amwe amwe canke amavuriro mato mato imiti yatanguye gukena bivanye n'iyo ngingo hariho kandi amafaranga yahora akoreshwa no mu mugambi wa pepfa wo uh, gufasha abantu bagendana umugera wa sida aho bimeze gute aho nawe nyene bimeze nabi cyane kuko mu gihugu ca afurika y'epfo hariyo abantu batari bake barwaye umugera wa sida kandi benshi muri bo bafata iyo miti imiti ya sida muri south africa yari isanzwe itangweho ku buntu ariko ivyo bize vyunyunye ivyo yari biyasanzwe kuko biboneka yuko umengo mu minsi ya vuba iyo miti yabitangura kuboneka uko abantu bayirihiye amafaranga umuntu arabye nk'uko ivyo bitegiri bishyikirizwa na leta ya amerika mu mwaka urangiye amerika yahaye miliyoni amajana atatu na mirongo ibiri na zitatu n'ibihumbi amajana ane y'amadolari afurika y'epfo mubona ayo mafaranga yari menshi cyangwa amafaranga arenze afurika y'epfo irashobora kwiyungunganya ukundi igasubiriza amafaranga atazoba abonetse ubona abategetsi babivuga ngo ni amafaranga menshi ni amafaranga menshi ariko abategetsi ba south africa bo bariko berekana yuko batangiye kugira cyangwa kuzana iyindi migambi yotuma basubirizaho ayo mafaranga bahora baronka muri amerika ariko icyo tuzi n'icyo tubona ku banyagihugu bo hasi gato bato ni ibintu bitoroshe abantu benshi mu bantu nikora bariho bahora baronka amaserivisi kuri gusa canke ingingo zimwe zimwe canke n'ibintu byakorwa na leta bahora bazironka izo serivisi kuri gusa bivaye n'uko hari abantu batanga izo mfashanyo ariko nk'ubu ko izo mfashanyo zihagaritswe benshi harimo n'impunzi kuko impunzi nyinshi benshi zibuza ku bitaro bya leta cyangwa bagenda ku maserivisi ya leta benshi bagiye gukorwa ko n'iyo ngingo kuko nta buryo bafise bwo kuvuga ati bashobora kwitura amavuriro ya prive cyangwa amaserivisi prive mu ijambo rimwe muri make abo barimyi n'aborozi perezida trump ariko avuga bashaka kuza muri amerika ko imiryango yuguruye kandi bazonyarutsa kuba ubwenegihugu benshi bari bavuze ko badashaka kuza ubundi ubu barahinduye imforo aho bahagaze muri make cyane w'ijambo rimwe mu ijambo rimwe ni ukubwira yuko bidashoboka abazungu cyangwa abarimyi bari ngaha muri afurika y'epfo nibo bantu bafise ubutunzi uza ahantu bobona yuko umengo cyangwa bakabaho nk'impunzi nubwo bohabwa ubwenegihugu badafise amapirivireje cyangwa ibyicaro bari bafise muri afurika y'epfo sindibaza yuko byoborohera nabo nyine ko nibo abatuzi ba mbere bari muri afurika y'epfo ndabashimiye cyane murakoze cyane kuri iki kiganiro aka kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe urakoze nawe we fidel niyongabo kuva rero intambara y'uburusiya na ukraine itangura uburusiya bumaze kwigarurira n'imiburiburi ibice mirongo ibiri ku ijana by'ubutaka bwa ukraine ukraine itanga ivyo biharuro ivuga ko hari imbere n'ibisagara vyasenyutse burundu ibi ni nka bakmata chazir yar na vokchans ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu tim harris ishimwe abategetsi bo mu bihugu by'ubumwe bw'uburayi bahuriye i buruseli mu bubirigi kuri uyu wa kane bavuga ko bagiye kongera ingengo y'imari yo gushyigikira ukraine nyuma y'uko imfashanyo iki gihugu cyahabwaga na amerika yabaye ihagaritswe mu myaka itatu ishize umujyi wa mariupol wari utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni imwe n'igice ubu warimbuwe n'ingabo z'abarusiya kandi na n'ubu nibo bawugenzura yev hentivos yabaga muri uyu mujyi wa Mariupol mbere y'intambara ari n'umukinnyi ukomeye mu byo gukirana wari uzwi cyane muri uyu mujyi uri ku nyanja
Mariupol wari umujyi mwiza ariko wabaye amatongo gusa
perezida vladimir zelenski avuga ko leta itavanye amaboko kuri Mariupol mu ijambo yagejeje ku gihugu mu mpera z'umwaka yagize ati
ntitugomba kureka ibyacu kandi ntabwo twibagiwe abaturage bacu bafashweho ingwate ndetse n'ubwo bibabaje ariko tuzakomeza kurwanirira buri muntu wese ukiri hariya
ubu uburusiya bwatangiye kongera kubaka bundi bushya umujyi wa mariupol kandi mu bice bimwe na bimwe byawo bigaragaramo inyubako nini amazu yari atuwemo n'abaturage yasimbuwe n'amazu manini arimo n'ahenze ashobora kugurishwa abaturage benshi ariko bumva barirukanywe iwabo nk'uko byagaragaye ku mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga umugore w'umunya ukraine washimye ko amazina yadatangazwa yagize ati amazu yacu yararwaye cyane aho yari yubatse yampamagaye ariko ararira ambwira ko yarondeye pasipo y'uburusiya kugira ngo abaganga bari baze kumuvura bamuvure y'abatagira aho kuba kandi turi benshi cyane
ingabo z'uburusiya kandi zafashe umujyi wa meritopol uri mu karere ka zapolizihiya nyuma gato yo gutera ukraine umuturage wari uhatuye witwa olha leontiva avuga ko kuva icyo gihe abaturage baho bahoraga bafite ubwoba
abagumye ahafashwe n'uburusiya bari bizera ko bazoca barekurwa none ubu iyo mvuganye na bamwe muri bo bumvikana nk'abafise ukwizera ariko baratinya kugira icyo babivugako bibaza ko telefone nyinshi zabo zumvirizwa babayeho mu bwoba abanyayikirere bari mu mijyi yafashwe n'uburusiya bose ubu bategetswe gushaka pasiporo y'uburusiya bitabaye ibyo ntibashobora guhabwa ubufasha mu buvuzi cyangwa kugura imiti muri farumasi
ndazi umugore agwaye cyane indwara ikomeye ya kanseri yampamagaye ariko ararira ambwira ko yarondeye pasiporo y'uburusiya kugira ngo abaganga bari banse kumuvura bamuvure kugeza ubu amashuri yo mu duce twafashwe n'uburusiya arimo guhatira abanyeshuri kwiga ikirusiya hagamijwe ko abana bibagirwa ko ari abanyayikirere ibi bisobanurwa na tisiveterina van bentem umwarimu muri kaminuza ya oxford akaba umushakashatsi ndetse n'umunyamategeko wigisha iby'amategeko arebana n'amakimbirane tim harris ishimwe urakoze iyo nkuru yawe ni igice cya mbere igice cya kabiri muraza kwikurikirana amakuru yacu yo mu gitondo kandi muraza no gushobora kuyikurikira yose yuzuye kuri facebook yacu mu mavidewo ni voa radiyo yacu aho muza kubona rero byose biciye mu mavidewo no kuri iyo nkuru y'uburusiya na ukraine duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba reka nshimire mwebwe mwari muduteze amatwi mwakoze kumviriza ijwi rya amerika kuri mikoro aha muri sitidiyo ya gatanu mwari kumwe na diana ninaha bahazwe muhinga bw'ivyuma Nadia Taha hamwe na engineer Rob Macklin bari kumwe bakenuye edi rwema yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba twese rero tubifurije kugira wikende nziza ko wamaze kuyitangura aho utarira mubandanye kumererwa neza mwumviriza ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye dusamirana namwo naho utaha